hlanahlana ke la modimatlhago a phethisela lepatlelong botlhe ba habile ka monaka surprise ville go tla inosa kang ga gore na go ntse go etsagala dife yaka jano kgaolo ke ya dikete tse pedi magolo a matlhano le masome a tsheletseng a metsengmedi ya monyaka nna tefelo thabiso kopa se ka lebala gore o kile wa sebetsa sa price news gape ka mona o ra kgwebo e monnyane ya keneng go tsa bopalami le bontate potlaki ntho e nngwe gape e ntle ka wena ke gore o ngwana meiara ikutlwile bona ya kileng a fiwa kotlo mane gotla so batho kao fela ba batla o tseba gorena o ikutlwa jwang ka ntho tsena kao felamamela mamela ke kopa fela wena o re fe letlhakore la gago la ditaba wena ntumelele fela gore re etse article ena ya gago wa bona maybe story sena sa go se kana sa tsoseletsa motšha e mongwe ya neng a inegetse a re o fedile ka bophelo ba gae kapa sa tlhaga e mong leseding tila bona yaaneng a nagana gore jwala bo di-drugs kore lebelo bo ditronko ke tsona bophelo wa bo mhm. ntho se nako fela thabiso ke ntho tse positive tse tlo thusa someone out there te mo bua nnete ne ke ithutile bogolo ba gore eh, ntho tse ke di entseng eh, kgona di monate ane di entse gore ke bule matlho ke shebe dintho ka tsela e nngwe mm, mm. empa e modi eh, nthongwe e le ngwe o e ngotseng monna ke yone utlwa e lokile modie ga ke rata ntse ke bua ka leding e na gangata mane e yang ditebetsa tawa bonaatlhe e, e ah, monna bona a se ora ke itshole enafo ka leding ena ta kore ke itshola tsatsi le tšhabane le dikelang modie tawa bona so kedula ke ipotsa gorena ke ne ke e sandata so ke ya o kopa a re imase yonamela tlo ko o bolelele otherwise ga sentho e ke e tletseng iso e iso e wa bona and-e ga ne ke sa tla iso o ne o tlo tsebaneneng gore nkope ka di-interview tse tsago ah, otle pelethe mona ke tlile o wena ka ntho ngwe different e sentho tse tsago tsemela mane ke ne ntse ke tlotla go wena ke mpe fela ke peteditswe ke mosebetsi hai ba seba ka bona the way sister bosa a nfoqa mosebetsi ka teng le nna ke bone kare motho o na no sosan testa street hai ke nagana go batla go bona gore na ke tlo coupa ga lesiko kapa di tlo ntshang hmm, that's great that's great motho a ntsanfoqa ka mosebetsi e batho wena tshwarelela daso wa o tiisa motho o opoleneo ka nna tse a shileneng kapaneng and then o tla bo o setse o leiwane da o tlameya go gane dinto ra wena o bua jang ka batho wa e o kare motho o tlo tse a shile o sae bophelo bona ga se ba rona he otherwise empa he go tseba mang o ka nna tsona le togo ya go batla go gana um eh, media house company so dintsang ithute e span o tlolele o paetsa ngwana wa bone <sighs> ana o itse o nyelela positioning e fenno eh, di-details tse feleletseng kao fela motlhang a gotlang vacationeng e eh, ke tatile thabiso a ko thabetse sane utlwa ne man o spanne man o spanne o fitlha iso kogo ba fitlhile da so surprise news bona ke gona banan ga ba ga o sia da o go ntse o le da asane you deservete man bona ke re ntho ne ya go tshwanela akaleboatlhe motswalle waka yo hai wa tseba ko jetsa ntho e nkutlwisang botlhoko fela ke gore ga ke kgona le o jwetsa mpho itsaya kere ke a mo jwetsa fela joo kele kere a ntswetsa taba tsaka tse botlhoko gona jale tsona ke use kare ke be a le monano ke le bona a tlo tshaba le mm. rona a ke a mogopolaai ga ona le ena yoma tho o sa taue ke lerato la diblessara mm. ka se bona re tso ena mamela entle ka e keng ne ke tlo mamela spane ntlong da wa bona e rena le spane da moqobelo re yang re o lebile ke tla o fa dintlha kao fela go sane ke nana ke tlabe ke tseba gorena entle ke spane selo e tsa yeso kapo gontate wa ka ai jale wena ka go se taue kapa o taue nna a the heno ga se onang tato wa gago eya eh, eh, mano eh, ke ne ke batla gore ntate waka ntate mogolo waka ke master deno wa bone ee se ka baka ke a o jetsa modimo se ka baka ke a o jetsa bone ke a tseba le ona mona le rata o memelo le ntho tse batho ba sa memelweng tse ona mane oa tseba o ka itlhaela fela da gobane ke mpa badimo o bona batho oa ikenelwa da so ko memme ke mokete wa badimo dae okay tebiso yo ke a leboga ke tla tla butlepele butlepele modimo ga o tla ka sone o tla o le wa ka kere e sengwe le journalist ke a o kopa a ke na nako ya o tloga ba dipotso di gana o fela nna modiri yo thabiso ke utlwile he e hao mamela wena wa santse ke le bana ntho nngwe ka to hopotswa ke note ena ga o bua ka mosebetsi o tlo tshwarelwa mane gantatemolo wa gago ga se ba e sa le gona le ntho nngwe ntse ke re ke batla go hopotsa yona a kontse mo nkgono wa gago mmapalesa ke motho a tlwaelaneng le sister boss ke manye sa tsebeng dine o mona motseng ai thabiso go mo tseba ke ntho e nngwe empa o etsa kgwebo le ene ai e se le ntho e nngwe e gologampe o bua ka kgwebo ya eng jwa le modiei ai le ona le taba tsa batho thabiso ga ke tsebene mare ke bone sister boss a felelang kgono mapalesa envelope e brown tlasa tafole wa bone ke ne ke eme monyako maane ga ke ne ke bona ntho e nako fela ga etsagala so kga ke go utlwa he ke tla mona mare ke etse kare ga ke bona nix ke gona sister bo sa tlang tsa ka promotion sona o kwala molong ke yona ntho e ke batlang go etseba gorena dintshang why a ka mofa envelope e brown ka tlasa tafole tse bana le go tswa ka di-envelope le bone e dija fatshe le go wena le monna gao le mpatlang gantlentle wena mmapalesa le batlang ga ka nna ke sa le tene ga lona gao maipato nna ga ke atla ka ntwaotloetsang ke nempa fela ke tlo utlwa gorena dintho di eme jwang le gore ke bona gorena ke thusa kae e sebe ke seile mosadi ke go wa bona le wena o bona ga e ba otlile mona go tlang jwetsa ka mosebetsi wa ngwanaka eo le reng o ye ga lona aa ah, ah, o tlonno le bale le nna taba eo ke ntse ke sa utlwisise ho hang empa e le dene mongataba tsena kaofela jwale ke bona e ka o sa kentse wa hao ka hlogo ba bile ba se ba dumellane ka taba ena hee e ntšha go nna taba ena sure a the ga o jetsa hee le bue eng ga le le babedi mosadi nna ke utlwile dene a mpolelela wa sa ke eng mapalesa mm. fane ntlong mona oa kena wa tswa ebile sa le thabiso ya bua ka mosebetsi ona gae ga go leto le wa lehanang kapa go le dumela hmm, hmm, hmm, e ka re fela motho ya sa tsotelleng gore na go etsagalang botlesemolesetse e gona jale ompo o bue le ene ga a se a fitlhile le teng o tlame go utlwisisa gore o tobane le ntho tse golo go feta mekitsana e ne ya bothabiso mathata a hae a mangata a kenyeleditse le go hlahella ka pela mokgatlo ona o busang a ke wa tseba tabeo oh jwale mosebetsi wa ngwana ka o se fetohile moketjana ka ah, baka la eh. motho a ikentseng mathateng mm-hmm. a ah, ke mohauele le hanyane mosadi na wa elellwa hore ha ba ka ba mo fumana a le molato go tla e tsalang ka yena hela ke se ke itse go etsagale go etsagalang mapalesa o ka kgona go phela le seo tsietso ya gao go ena jalo ka mosadi wa gae e ka bolela bogolomapalesa mm, e, mm, eh, eh, e ka mo tlhaisa setšhabeng jalo ka monne yana le seriti ya ratwang ke lelapa la gae a kere batlo e tsentseng di bolela ka ena di tla nnyamela jalo ka mogodimo yeng ke o jetse osadi ga se ba ke kgenne ke utlwa kare sena se etsaetseng se moloketse ga lefadi a ntabola pelo mapaleng motshwarele ga o rapela o re go ne monyetla mm. o mongwe goba tsenasege di tlo fete di tlo fela mme jalo ka lelapa mm. lona re mm. tlameya go bontsha kopano maipato gopola ga o mo furalela o mo agela matsogong a e manong mme a ka iphumana a se a wetse matsong a bofileng gae a ke re ke sone seo ba se batlang seo ke mang ya sa batleng go bona a sa male meiara kapa gona go bitswa mogatsa meiarakebatlobitswa mosadi wa meiara ya tena o na le matai lampo kwetsa jwana osi ke tla bona tsela jwang ga nkwaetsetse ka malati matlontsi a eh, wa mofetamane pos ka etsa tenatle empa fela wena o tshwile ntho tse o sa di tsebeng gapededi ke a o tseba ga wa tlela go ba romantikile eh, eh. wa mona o naana ke le kgeko fitlela moo ja o kile wa nna wa ba romantikile nna kwana e sena nakole ke romantic tsatsing lena tlogela mhm. bua gagolo re tsamaye dadi o tla senya surprise dadi batho e banna mamamia bonyana buka buka buka buka buka banna e le gore banna ke tsofetse go fitlhela moo banna ke rekile ba lene ntho tsa botlhokwa Ah, ah, eh, e le go jwale go kete kwang ka jenpo ke ah, valentine e fetile ke a gopo fetile kgale o kwanamang ka pa ke a loganampo tlo ka tsona tlo ka tsona o tlholekile he o rata ka moo ke tlhophisitseng dintho tse ka teng ngwana ora ke re sekepe se a tsamaya mona teng o di o tlile mo e le go jwale ausi o hirile batho bana ba deko go tla o thusana dadi nka hira batho ba deco ke batla go etsetsa ntho e ntle go tswa pelong yaka eh, ostanšheba wa nyatsa <laughs> ke na letaletetse ngata gampe dadi <laughs> e mo teng ke a dumela ke dintse ke tseba go akgo jwa lempolelele re kete ka eno apitle pele ke ke bulele setulo dule fatshe o ka ba baageya tledetie e ka ka botho tla bona medekomoo na e be a se ne a tlamehang ho hulela wena setulong pho a ke ntotse e se ah, di ah, sebetswa jwang banna ko ka sontletsatsing lena ke hore mm. ke etseditse wena ka ofela botle bona jalo ho hulela setulo fela ehe e a ah, ke le wile ke le wile fatshe o iketle o phutholohe wa bona eh, eh o tshelle wine kapa o tla thabela ho jana wa tseba ke latshaela wena danongaka sekutlu <laughs> ba kgaledi ba gotlhe wa tseba ga o ka nwa wine ele godio aa wa tseba e tsantho ka mepita e tenyala go thong emela a tlotsompona ke le setotoena e o kantšheba wa nyatsa wena okay um, e, e, kukupa, nna le yona re tswa gole mm. re fetile diteko tse ngata date mm. kore relationship ena ya rona ga e mm. e halalwa ke batho nako tsohle ke gore daddy batho se bile ba profitile gore nna lona re tla felela kae dedi kere kore le motho a tlholwang ke bophelo ba hae o la ka bona motho e o reng ga mmona bone e ne o ke bophelo ba hae empa ga na utlwa gore mpho ka nnete o ratana le ntateng kekebe ebe o bua le ntho tse sa di tsebeng ke eng pho se ka ba wa swa ngwana twe ke go bua bjalo ka motho ya batlang o neela moya iketle ga ke ineele ee, <laughs> moya ke mametse nka neela moya ke mametse he ntatenkeke ee. ke a tseba gore wa thata gagolo gagolo dedi ee. le nna ke a go rata mme taba eo ke batla o e tsebe go sa kgathaletse gore ba reng lelapa le heso le reng hmm. metswalle ya ka e reng hmm. o tshwanetse tseba mpho wa o rata hmm. ke o rata ka mmele pelo le moya ana o tla ba ke utlwile marato ke kopa o ntshebe ka tatekeke ko shebile ko shebile ke le sa mona ke ka tse ukuthi ukuthi tedi empa fela kore o sitwa go e ntsha o e bue ka molomo wa bona kapa go tshaba go comita bo bua kaeng jale bua kaeng ntshebe ka matlhong o etsa jang ga ka wa khuma maje se tsa eh, eh, etsa jalo mana ke ga dikgwedi le re ga matsatsi se ka iketsa jaaka o tla twa ka pela etse ngwana twe eh, dadi ga ke rapele ke wetsa wetsa ntatenkeke ee. will you marry me hey, hey, hey. jjb aha bantate se sefeto ke kgaolo e latelang ka moso